iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda muradukurikira kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye edi rwema na tomasi kamirindi nanjye ndabashubije mwiriwe neza ni umwanya w'amakuru abatavuga rumwe na perezida w'u Burundi ntibashima ijambo yagejeje ku benegihugu ejo kuwa kabiri we ntacu mbona tuba coshika kunyota kubera ko migambi yashitse ko nuko yari afise umugambi wo kuguma ku butegetsi atarekuriwe n'amategeko ivyo yarabishitse ko uyu ni frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba visi perezida w'u Burundi naho perezida w'u rwanda paul kagame n'uwa uganda yoweri museveni bashyize umukono ku masezerano yo kurangiza ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi
urukiko rw'ubujurire urukiko rw'ubujurire rwo muri australia rwagumishijeho igihano cya cardinal pell cyo gufungwa imyaka itandatu
minisitiri w'intebe wa denmark Mette Frederiksen yatunguwe kandi ababazwa n'icyemezo cya perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika cyo guhagarika urugendo yagombaga gukorera mu gihugu cye ayo makuru n'ayandi mugume ku maradiyo yanyu ni mu kanya gato mushobora kandi no kudukurikira kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo komu amakuru yo avugwa hirya no hino ku isi muri sudani general abdel fatah al buran niwe watorewe kuyobora urwego rukuru rw'igihugu kugeza habaye amatora urwo rwego rugizwe n'abasirikari bavanze n'abasivili amakuru dukesha ibiro ntaramakuru bya sudani byitwa suna avuga ko buran n'abandi cumi n'umwe bazafatanya kuyobora igihugu barahiye kuri uyu wa gatatu biteganyijwe ko minisitiri w'intebe mushya abdallah hamdok nawe arahira general buran niwe wari uyoboye inama ya gisirikare yahiritse perezida omar bashir ku butegetsi mu kwezi kwa kane uyu mwaka byabaye nyuma y'imyigaragambyo y'abaturage ibihumbi n'ibihumbi yamaze amezi ane basaba ko perezida bashir avaho buran azategeka amezi makumyabiri n'umwe asimburwe n'umusivili uzayobora amezi cumi n'umunani kugeza igihe cy'amatora kugena abategetsi b'urwego rukuru rw'igihugu byagezweho nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'abayobozi b'abigaragambyaga n'inama ya gisirikare muri kameruni inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice cy'icyo gihugu kivuga icyongereza zagabye ibitero bitandukanye mu mujyi wa bamenda mu burengerazuba bw'igihugu igisirikare cya leta cyatangaje ko abantu babiri baguye mu mirwano yakurikiyeho abandi batandatu bakomeretse ibitero byatangiye ejo nimugoroba inyeshyamba zirasa mu kirere amasasu menshi nyuma y'icyemezo cy'urukiko rwa gisirikare rw'iyawunde umurwa mukuru wa cameroon cyo gukatira igifungo cya burundu n'ihazabu y'amadolari miliyoni mirongo itanu umuyobozi mukuru w'inyeshyamba ayuk tabe julius n'abayoboke be icyenda rwabahamije ibyaha by'iterabwoba kurwanya leta no gushaka guca kamerunimo ibihugu bibiri
minisitiri w'intebe wa denmark Mette Frederiksen yavuze ko yatunguwe anababazwa n'icyemezo cya perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika cyo guhagarika urugendo yagombaga gukorera muri icyo gihugu icyo cyemezo trump yagifashe nyuma y'uko minisitiri w'intebe Frederiksen agaye igitekerezo cya perezida trump cyo gushaka kugura ikirwa cya greenland ni ikirwa kiyoborwa na denmark ariko gifite ubwigenge bucagase perezida trump yagombaga gusura denmark mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda ku rubuga rwe rwa twitter perezida trump yanditse ko bitakiri ngombwa gusura icyo gihugu nyuma y'uko minisitiri w'intebe avuze ko nta biganiro bijyanye n'igurishwa rya greenland yiteguye kujyamo minisitiri w'intebe frederiksen nawe yahise amusubiza avuga ko nubwo bafata amerika nk'igihugu cy'inshuti icyifuzo cyayo cyo kugura cyangwa kugurisha igihugu n'abaturage bacyo ari impitagihe radiyo ijwi ry'amerika muri australia cardinal george pell yatsinzwe no mu bujurire cardinal pell yahoze ari umujyanama mukuru w'umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco i vatikani cardinal pell yahamwe n'ibyaha byo guhohotera utwana tw'uduhungu twarabahereza mu myaka y'igihumbi na magana cyenda na mirongo cyenda ubwo yari arikiepisikopi wa, Kard- wa diyoseze ya melbourne abacamanza bagumishijeho igihano yahawe mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo urukiko rw'ibanze rwamukatiye igifungo cy'imyaka itandatu uyu munsi Cardinal Peri yageze ku rukiko agiye gusomerwa rero urukiko rw'ubujurire ari mu modoka ya gereza ariko yambaye imyenda isanzwe George Peri afite imyaka mirongo irindwi n'umunani y'amavuko niwe wa mbere ukomeye muri kiliziya gaturika ukatiwe igifungo kubera gufata abantu ku ngufu Yasubi- yasubiye muri gereza ariko arateganya kujyana urubanza rwe mu rukiko rukuru rwa Australia nta gihano Vatikani yo irafatira George Pell aracyari cardinal inyeshyamba z'abahusi mu gihugu cya yemen zahanuye indege y'intambara itagira umudereva ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo byemejwe n'umutegetsi wa leta zunze ubumwe za amerika mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika uwo mutegetsi yashinje igihugu cya iran gutera inkunga abahusi ihanurwa ry'iyo ndege yo mu bwoko bwa mq icyenda ribaye mu gihe icyuka kibi gikomeje gututumba hagati ya amerika na iran si ubwa mbere izo nyeshyamba zihanura indege z'intambara za amerika indi ndege nk'iyo nanone yahanuwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka
muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye rero ku maradiyo yanyu ni mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wazitatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com maze mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abakuru b'ibihugu bya uganda n'u rwanda bashyize umukono ku masezerano agamije kurangiza ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi umuhango wabereye i rwanda umurwa mukuru w'igihugu cya angola hari kandi na perezida joao lorenzo wa angola nyine felix tshisekedi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo na denis sassou nguesso wa Congo Brazzaville umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu biro byayo i Londres mu Bwongereza Venuste Nshimiyimana yasomye aya masezerano aratubwira ibiyakubiyemo ayo masezerano yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu by'u rwanda paul kagame n'uwa uganda yoweri kaguta museveni aremeza ko impande zombi ziyemeje kubahiriza ubusugire bw'ibihugu byombi n'ubw'ibihugu baturanye iyo ni ingingo ya mbere ku ngingo ya kabiri impande zombi ziyemeje kutagira ibikorwa byahungabanya umutekano cyangwa se by'ubutasi byakorerwa muri ibyo bihugu byombi cyangwa mu bihugu baturanye bityo bagakuraho ikintu cyose cyakurura urwikekwe n'ibindi bikorwa byose nko guha imyitozo cyangwa se imfashanyo y'amafaranga abinjira mu gihugu bagambiriye kugihungabanya perezida museveni na kagame kandi biyemeje ko ibihugu byabo bizacunga umutekano kandi bikubahiriza uburenganzira bw'abaturage ba buri kimwe igihe bakigendereye cyangwa se bahanyuze hari ahandi bagiye nk'uko biteganywa n'amategeko ya buri gihugu iyo ni ingingo ya gatatu ku ngingo ya kane biyemeje ko mu gihe cya vuba imipaka y'ibihugu byombi igomba gufungurwa urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rugasubukurwa kugira ngo ibihugu byombi birusheho gutera imbere kandi abaturage babyo bagire imibereho myiza ingingo ya gatanu y'ayo masezerano iravuga ko abayashyizeho umukono biyemeje guteza imbere binyuze mu nzira y'amahoro ishingiye ku buvandimwe bw'abanyafurika ubufatanye n'iterambere ry'akarere muri politiki umutekano kurinda ubusugire ubuhahirane ishoramari umuco bishingiye ku bwuzuzanye biyemeje kandi ko hagiye gushyirwaho akanama gashinzwe gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano kakazaba kagizwe na ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane abashinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'abashinzwe iperereza b'u rwanda n'aba uganda abakuru b'ibihugu byombi biyemeje kandi kuzajya bageza ku muhuza amakuru yerekeranye n'ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano ariwe Joao Lourenço perezida wa Angola nibutse ko aya masezerano yashyizweho umukono ahagarariwe na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Denis Sassou Nguesso wa Kongo Brazzaville umuhuza kandi nk'uko biteganywa n'aya masezerano niwe uzafasha impande zombi igihe zinaniwe kumva kimwe ibikubiye muri aya masezerano impande zombi zashyizeho umukono zivuga ko zizi neza ko uzayarengaho ari we uzabibazwa aya masezerano akaba agomba guhita atangira gushyirwa mu bikorwa akimara gushyirwaho umukono nibutse ko ibihugu byombi byari bimaze amezi menshi bitavuga rumwe umubano wabyo urangwa n'urwikekwe no guterana amagambo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta y'u Rwanda yasabye abaturage bayo kwigengesera mu gihe bakorera ingendo muri Uganda ndetse babuzwa kujyayo leta ivuga ko bahohoterwa ibicuruzwa biva muri Uganda nabyo ntibyongeye kwemererwa kwinjira mu Rwanda leta y'u Rwanda kandi yavugaga ko Uganda ishyigikiye umutwe utavuga rumwe nayo wa RNC mu gihe Uganda nayo yavugaga ko u Rwanda rwohereza intasi zigambiriye guteza umutekano muke mu gihugu Venuste Nshimimana ijwi ry'Amerika Londres
turabasuhuje bakunzi banywanyi b'ijwi ry'amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yacu tuyakomereze kwavugwa ku burundi perezida pierre nkuru nziza ku munsi w'ejo yagejeje ijambo ku baturage ku myaka ine amaze atangiye manda yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abanyapolitike batavuga rumwe nawe bakiriye bate iryo jambo mugenzi wacu fideli niyongabo yabibaje frederic bamvuga inyumvira uko yaryakiriye bavuga inyumvira yigeze kuba visi perezida wa mbere wa repubulika y'u Burundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe aba mu bubirigi muri iki gihe ni icyegera cy'umukuru w'ishyaka frode
jewe ntaco mbona coba conshika kunyota kubera ko migambi yashitseko nuko yari afise umugambi wo kuguma ku butegetsi atarekuriwe n'amategeko ivyo yarabishitseko ikindi yabona yashitseko yarashigize ibwirizwa nshingiro rije gusambura amasezerano ya Arusha ivyo urumva jewe narubatse amasezerano ya Arusha wumva jewe ndabishima gute yagize ibwirizwa nshingiro akagira ibwirizwa rigenga amatora agategura amatora yishimikije ubwirizwa nshingano no kuvuga arafise imigambi yiwe ariko ariko arakurikirana si imigambi y'abarundi si imigambi ya twese niyo mvuga nti ivyiwe biratera imbere ariko si ivy'abarundi bitera imbere yavuze ko atazosubira kwitoza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aho ivyo mwavyakiye gute burya ku bwanje ikibazo si we kuko ikibazo ni ingene igihugu kiba cubatse umugambi uba wubatse imigambi y'umugambi ibimeze ico bita sisitemu uravye rero ingene CNDD-FDD ikora ukaraba ibiri mu gihugu bisigura ko nubwo we yogenda uwoza ari mu kirenge ciwe ari mu CNDD-FDD ari mu migambi ya CNDD-FDD bigenda kurya nyene igihugu kiguma gisubira inyuma ho gutera imbere kugira ngo agisubire inyuma wenyene kuko siwe yica abantu siwe yiba wenyene siwe yica wenyene siwe atabagaza igihugu wenyene n'abantu umugwi w'abantu nibo batuma namba ari batuma bakemera ahavuye ngira vyogabanuka rero sinavuga ngo bizogabanuka canke ntibigabanuke kuko navyo noca nemeza ubu ngira ngo uzoza sinzi ingene vyogenda mugabo ko yogenda ubu aba yagiye kera ntitwari gushika ngaha yateye akamo abanyepolitike kwigenza neza mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu mwaka uza aho muhavuga iki birumvikana ngo kuko ico yifuza nuko atogira ibibazo mugabo muri ayo matora mugabo ikibazo jewe mfise ugira ngo ayo matora azohindura iki kandi abayacungera uraba ingene bwirizwa nshingiro rimeze uraba ingene amategeko agenga amatora ameze urabe ingene urya murwi ujejwe gucungira amatora umeze uraba ibintu byose ingene bigenda bikurikirana sentare ijeje kubahiriza bwirizwa nshingiro ingene imeze nibiya n'abantu bamwe n'abantu biwe n'abantu akoresha urumva ibyo rero byose amaze kubishyira ngaho acasaba ati abanyepolitike nimwigenze uko rero ndabasavye urumva ivyo ntaco bimaze abanyepolitike bokigenza nabi gute ko bameze nk'abari mu rugogwe yarananebaguye abarundi yavuze ko bakoranye n'ibihugu byo hanze mu ntumbero yo gutembagaza inzego z'igihugu muri make aho ho mwahakiye gute urumva yarimo aravuga uko arimo aravuga twebwe tuba twarahunze byanga n'abandi avuga ariko abo twakoranye bo hanze ngira ngo nihagera azovuga ati wowe wakoze ibi wowe wakoze ibi wowe wakoze ibi wowe nyine twakoranye bo hanze ngo turembagaze inzego ntabyo nzi ntabyo mbona jewe ku bwanjye ntabyo mbona aba barabigize azobabaza ngira barabizi nandiko jewe ntabyo nzi murakoze cyane yari Frederic Yego.
bamvuga inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru igihugu mu Burundi akaba ari mu mugambwe Sahwanya Frodebu eh, tukaba tuganiye ku byerekeye ijambo umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yashikirije ku munsi wa kab- ku munsi wa kabiri abarundi n'amahanga murakoze cyane kuri iki kiganiro turabashimiye murakoze cyane namwe no kumbaza bino bibazo
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
uyu munsi abayobozi b'intara ya kivu y'amajyepfo ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bakiriye bagenzi babo b'intara y'uburengerazuba ku ruhande rw'u rwanda i- bahuriye hariya nyine i Goma biyemeje guhuriza hamwe ingamba zigamije gukumira no gukwirakwira kw'icyorezo cya ebola umunyamakuru wacu temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru
Les deux délégations se sont convenues du besoin de communiquer régulièrement afin de résoudre avec célérité les problèmes.
bwana jean claude mubarama ushinzwe imirimo ya guverinoma mu ntara ya kivu y'amajyepfo arasomera itangazamakuru bimwe mu byabo bategetsi bemeranyijeho nyuma y'ibiganiro byabahuje ibyo biganiro byabereye mu muhezo w'itangazamakuru byahuje abategetsi bombi baherekejwe n'abo mu nzego z'ubuzima cyo kimwe n'abayobora imipaka ya rusizi ya mbere n'iya kabiri ku mpande z'ibihugu byombi bije nyuma y'aho urujya n'uruza rwari rumaze iminsi igera kuri itandatu rusa n'urwahungabanye cyane cyane ku banyarwanda bambukaga bakoresheje iyo mipaka yombi intandaro y'uko gukumirwa ikaba yaraturutse ku kutumvikana ku ngamba zafashwe kuri buri ruhande mu bijyanye no gukumira icyorezo cya ebola kongo yashinjaga u rwanda gukumira abaturage bayo bakomoka muri teritwari ya mwenga yamaze kugaragaramo ebola ari naho haturutse icyemezo cyo gukumira abanyarwanda ku ruhande rwa kongo babuzwa kwambuka bwana Theo ngo abije kasi uyobora kivu y'amajyepfo aravuga ko wabaye umwanya wo kuganira ku bibazo nk'ibyo Unajua kama Kongo na Rwanda tuko na frontiere commune, ilikuwa ya lazima murabizi ko tuangalie u rwanda na mashirika kongo gani dusangiye wanapatikana imipaka pale juu ya byari ngombwa rero ko tuganira ku bibazo bibangamira imigenderanire kuri iyo mipaka ngira ngo mwumvise ibyo twemeranyijeho twavuze ko abantu bakomeza kugenderana bakagera aho ariho hose ariko kandi banubahiriza amagenzura akorwa mu bijyanye n'ubuzima nani ma controle ya santé.
mu gihe ihungabana ry'urujya n'uruza kuri iyi mipaka ryari ryaturutse ku byemezo bidahuriweho n'impande zombi bwana munyantwara alphonse uyobora intara y'uburengerazuba aravuga ko impande zombi zigiye kujya zifata ingamba zihuriweho mu bijyanye no gukumira ebola bitabangamiye ubuhahirane icyaduhuje ni ukugira ngo turebe uburyo ingamba dufata tuzihuriraho kandi zikagenda neza kurushaho icyo rero twabizeza ahubwo cya mbere ni uko ingamba turiho dufata ari izituma indwara ya ebola tuyirangiza igahagarara burundu icyo ngicyo ni ikintu bagomba kumenya ko mu biduhuza bikomeye icyo ngicyo kirimo ibindi ni uko du- icyo twemeje nanone ari uko bakomeza gutemberana no guhahirana bazirikana nyine kwirinda ndetse bumvira amabwiriza cyangwa se bubahiriza ibyo bazabwirwa n'ubuyobozi ku mpande zombi dufatanije kugira ngo indwara tuyikumire kandi bakomeze gutemberana no guhahirana guhahirana no gutemberana nta kizabihagarika bizagumaho nta n'icyabivana mu bindi aba bategetsi bemeranyijeho nk'uko bikubiye mu itangazo bashyize ahagaragara harimo guhanahana amakuru ku birebana n'abaturage baba barakoreye ingendo mu duce tuvugamo icyorezo cya ebola hagamijwe gukumira ikwirakwira ryacyo ku wa gatanu w'icyumweru gishize nibwo inzego z'ubuzima muri kongo zatangaje ko icyorezo cya ebola cyatandukiriye no muri iyi ntara ya kivu y'amajyepfo aho mu karere ka rwindi ho muri teritwari ya mwenga hagaragaye abarwayi babiri barimo n'umwe wahise ahitanwa nacyo ibyo byateye ikikango ku bashinzwe abinjira n'abasohoka ku mipaka y'u rwanda ikora kuri iyi ntara aho bahise batangira kwaka ikarita ndangamuntu ku banyekongo hagamijwe kugenzura niba nta baba baturuka imwenga abo bagasubizwa inyuma iki cyemezo n'ibyagikurikiye byari byatangiye kugira ingaruka ku mpande zombi aho bari bafite imirimo cyangwa se ubundi bucuruzi bukavu bitabashobokeraga kubujyamo baturutse i rwanda icyakora kuri uyu wa gatatu imipaka yari ifunguye ku mpande zombi nta nkomyi tenistokre mutijima ijwi ry'amerika i bukavu muri kivu y'amajyepfo inshuti zacu rumbiseguyeho navugishijwe inama ntabwo yabereye goma yabereye bukavu hagati y'abazu- y'abayobozi b'intara za kivu ya- za Ki- intara ya kivu y'amajyepfo ku ruhande rwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo n'ab'intara y'uburengerazuba ku ruhande rw'u rwanda kugira ngo rero barebe ukuntu bakumira ikwirakwira rya ebola inama yabereye i bukavu mu rwanda havutse ishyaka rishya riharanira demokarasi ryitwa national democratic party ubuyobozi bw'iryo shyaka buvuga ko burajwe ishi- ishinga na bimwe mu bibazo bihoraho bitabonerwa umuti mu buryo burambye umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yaganiriye na bwana augustin niyitegeka umuyobozi w'iryo shyaka Inteko nshinga ritwemera natwe gutanga akacu aho tubona bitagenda neza tukanenga aho tubona bigenda neza tugashima byo nta mpamvu yo kugaya n'ibyo ubona bigenda neza muri ibyo bibazo twebwe tuvuga rero ntabwo ari ukuvuga ngo babivugaho ariko kubivugaho wareba umusaruro wabyo ugasanga ntabwo ugaragara bwana augustin niyitegeka niwe muyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi mu rwanda ndp mu magambo ahinnye y'icyongereza ni ukuvuga national democratic party of rwanda ni ishyaka rishya bwana niyitegeka yabwiye ijwi rya amerika ko rimaze umwaka rishinzwe ariko baratinze kurishyira ahagaragara kubera ko hari byinshi bari bacyuzuza bijyanye n'ingingo z'amategeko umukuru w'iri shyaka yabitangarije ijwi rya amerika zimwe mu mpamvu zabateye kurishinga hari ibibazo bitandukanye twabonye eh, abanyarwanda bafite kandi ibyo bibazo tubona ko tutabyihererana hari ibibazo cyane cyane bijyanye n'ubushomeri eh, hari ibibazo bijyanye no- n'ubuvugizi abanyarwanda ara- abenshi bagira ibibazo ugasanga ibibazo bafite ni- ndaguha urugero hari nk'ababarirwa imitungo bagatinda kwishyurwa hari aba- abahura n'ibibazo byerekeranye n'imirimo wenda bakoze aba muri leta cyangwa mu bigo bagatinda kwishyurwa hari ibibazo by'ireme ry'uburezi natwe dufite abana- abanyeshuri ibyo byose tuba tubibona ubwo rero natwe tuzanya akacu muri ibyo bibazo kugira ngo turebe ko twafatikanya kubikemura n'abandi ibyo bibazo avuga ko byabateye kurishinga ariko byumvikana ko bitari bishya mu matwi y'abantu ariko bwana n'itegeko agasanga n'ubwo bihoraho abagombye kubivugaho no kubikemura bidatanga umusaruro nimba bavuze ingamba zo kubikemura ariko wareba umusaruro ugasanga ntabwo ugaragara ugasanga nk'ubushomeri burakomeza kwiyongera bya- abarangije amashuri barabura imirimo abayifite bamwe barayitakaza kandi ibyo bivugwaho ubwo rero natwe tuzanya akacu muri ibyo bibazo kugira ngo turebe ko twafatikanya kubikemura n'abandi bwana n'itegeko na bagenzi be bashinze ishyaka ndp riharanira demokarasi mu rwanda uhereye ku bagize komite nyobozi n'abandi bahoze mu yandi mashyaka n'imitwe ya politiki ku bireba bwana n'itegeka yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka pesi imberakuri ku ruhande rwa depite christine mukabunane n'itegeko yavuye muri pesi imberakuri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aravuga ko hari umurongo yabonaga atumvikanaho n'umuyobozi w'iryo shyaka kuri ubu rero we na bagenzi be ngo icyo bagambiriye ku isonga si ukubona imyanya y'ubutegetsi njyewe nta nubwo akenshi twe duharaniye no guhita tujya mu nteko oya ntabwo aricyo dushyize imbere tumaze kwemererwa tukavuga ibituma abanyarwanda hari aho bava n'aho bazamuka kurushaho bivuye ku bitekerezo byacu nibyo bifite agaciro kurusha kujya kwicara mu nteko ibyo biratandukanye rwose ntabwo ari ko ari ibyo ngibyo tuba twarabiharaniye tugahangana tukagera gute icya mbere ni ukwemerwa ukavugira abanyarwanda ko nicyo kiba cyakuzanye iyo myanya ije niyishaka izaze nitaza izabireke ariko tube abavugira tuvugira abanyarwanda turebe ko hari igihinduka kuko ni- ni- ni naho amateka azatuvuga neza ishyaka MDP riharanira demokarasi mu Rwanda rishinzwe risanga andi mashyaka amaze imyaka ataremerwa gukorera mu Rwanda arimo ishyaka FD inkingi rya madamu Muhoza Victoire Ingabire n'ishyaka PDP imanzi rya Bwanadeo Mushayidi uri muri gereza amahanga yakunze kunenga ubutegetsi bw'u Rwanda ko bushyira amananiza ku bashaka gushinga ishyaka cyane bitavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda amahanga avuga ko gushinga ishyaka nk'iryo ku butaka bw'u Rwanda bigoye kuruta gutangiza ikigo cy'ubucuruzi bwana Augustin Niyitegeka perezida w'ishyaka NDP riharanira demokarasi mu Rwanda we agashimangira ko akurikije uburyo abona amategeko y'u Rwanda yavuguruwe kandi no kuba demokarasi irushaho gutera imbere byagorana bitagorana bazaharanira kwemerwa nk'ishyaka ntabona ikintu kimworoheye buri kikoroheye nta n'umumaro kikugirira icyo amategeko ateganya twe tuzacyubahiriza uko gisabwa nitumara kucyubahiriza uko gisabwa tukigeze ku nzego zibishinzwe nizitatubahiriza amategeko amategeko afite uko abiteganya tuzakurikiza iyo nzira ariko icyo nzi cyo nuko tuzemerwa kuko ntacyo tubuze cyatuma tutemerwa nta na kimwe ari abantu barahari ari ibyangombwa dusabwa ntabwo twabibura nta bindi ni ukora kongere tugatanga ibyo amategeko adusaba tugategereza n'ibyo by'amategeko asaba iri shyaka ndp kandi rishinzwe nyuma y'irindi shyaka peperi riharanira iterambere ry'abaturage naryo ryashinzwe n'umunyapolitiki bwana philippe mpayimana ariko aheruka ritangaza ko arishinze nk'ishyaka kugeza ubu ku butaka bw'u rwanda harabarurwa amashyaka n'imitwe ya politike agera kuri cumi na rimwe yemewe n'amategeko y'u rwanda biteganyijwe ko mu mpera z'uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda aribwo ishyaka ndp riharanira demokarasi mu rwanda rizagira inama rusange y'ishyaka ahani naho hazagaragarizwa mu buryo burambuye imigabo n'imigambi y'iri shyaka aka bagira ubusabe bw'irya ry'amerika i kigali
uyu munsi i rubavu mu rwanda hatangiye irushanwa ryo ku rwego rw'isi mu mukino wa volleyball ikinirwa ku musenyi beach volley world tour umunyamakuru wacu mu bya siporo jean claude munyandinda aratubwira ibindi kuri iri rushanwa mu mukino w'intoki wa voleboro uyu munsi kuwa gatatu mu rwanda hatangiye irushanwa ry'isi yose mu makipe ya voleboro ikinirwa ku musenyi iri rushanwa ryiswe rubavu beach volleyball world tour ririmo kubera ku musenyi wo ku gisenyi ku nkengero z'ikiyaga cya kivu muri aka kanya turi kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa volleyball mu rwanda adalbert mfashimana ugiye kudusobanurira ibirebana n'iri rushanwa ryo ku rwego rw'isi aratangira atubwira amakipe arimo guhatana amakipe cumi n'icyenda mu bagabo n'amakipe icyenda mu bagore yose hamwe akaba amakipe makumyabiri n'umunani mu bihugu cumi na bibiri harimo n'u rwanda muri afurika hakaba harimo u rwanda na cote d'ivoire ibindi ni ibihugu byo mu burayi nka czech republic nka denmark nka netherlands n'ibindi muri aziya harimo ubuyapani muri amerika ruguru harimo canada iyi mikino igiye kubera i rubavu ni umujyi n'ubundi bukerarugendo ni umujyi ufite umwihariko wo kuba ufite umusenyi wa bici ariko mukeneye na odiyanse nini ubutumwa nkawe esiji wagenera abanyarubavu cyangwa se abayituriye kugira ngo bitegure iyi mikino ni ubuhe kugira ngo isura y'u rwanda igumye kumenyekana neza mu ruhando mpuzamahanga urakoze cyane ubutumwa twatanga ni uko twashishikariza abanyarwanda bose abanyarubavu by'umwihariko kwitabira iyo mikino ari benshi bakaza kwirebera aho ibihanganye byo ku isi bihanganira ku mucanga w'ikiyaga cya kivu i rubavu ndetse kandi bakanashyigikira amakipe yabo kuko harimo amakipe yo mu rwanda hanyuma icya kabiri kandi bakazaza kwidagadura kuko hazaba harimo imyidagaduro interinimenti abahanzi abadije bakora neza ku buryo rwose nta rungu bazagira abanyarubavu rero twabahamagarira rwose by'umwihariko kwitabira iyi mikino ari benshi bakamara icyumweru nta rungu iri rushanwa rya rubavu beach volleyball world tour rizasozwa kuwa gatandatu tariki ya makumyabiri na kane muri uku kwezi kwa munani ingengo y'imari izakoreshwa ni miliyoni magana atatu na mirongo itanu z'amafaranga y'u rwanda amakipe ya mbere muri buri cyiciro ni ukuvuga mu bagabo no mu bagore azahabwa amadolari y'amerika ibihumbi bitanu yari claude munyandinda i kigali
kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dusezeranaho tubibutse ko muri sudani general abdel fatah al buran niwe watorewe kuyobora urwego rukuru rw'igihugu kugeza habaye amatora mu gihugu muri kameruni inyeshyamba ziharanira ubwigenge bw'igice kivuga icyongereza zarwanye n'abasirikare ba leta hapfuye abantu babiri abandi batandatu barakomereka byabaye nyuma y'uko urukiko ruhanishije igihano cyo gufungwa burundu umukuru w'inyeshyamba witwa ayuk tabe julius waregwaga iterabwoba naho inyeshyamba z'abahutsi mu gihugu cya yemen zahanuye indege y'intambara itagira umudereva ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri jo wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma remasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema na thomas kamirindi turabashimiye cyane umugoroba mwiza murakarama